Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Waliin nagaan suuraa haala keeter qophii har'aa keessatti qophii raadiyoo fi viiyoo afaan oromootiin caqasuu jirtan ta'a meetira baandii kudhan sagalii digdamii lamaaf soddomii tokko irratti caqasuu jirtanii hagayyiitii ja'a bara kum lamaaf kudhanii saddeetiiti ansoraa haala keetisaan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya jilli mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa dubbachuudhaaf gara Asmaraa deemuunsaa dhagaamee jira matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Qophii harka keessatti jijjigaa keessatti guyyaa boqonnaa lamaan yookaan sanbata guyyaa kaleef guyyaa dheengaddaatti jechuun jeequmsa hedduutu ture bulchootillee mootummaan federaalaallee waraana ergeetiin naannoo sun to'achuu jiraa fi yookaan ammoo gamgamaatiin waan akka garagahu jira tan irratti qophii qopheessinillee hin qabna gamkaaniin ammoo oromiyaa miidiyaa neetwoork omn boqonnaa guyyaa kaleef guyyaa dheengadda keessatti qophii hedduu qopheeffatee istuudiyoo isaa areeffate yookaan eebbiififate namkuun kurnyi hedduutti baay'eetiin simate waan arsanii qopheessin keessaa haak tokko oduu tasaana.
Jilli pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoon durfamu jilaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu wajjin walgaanii mari'achuudhaaf har'a Asmaraatti imalanii jiran. mariin sun har'aa jalqabama jedhamee akka eegamu ka dubbatan maddeen oduu mootummaa Itiyoophiyaa jilli hooggana olaanaa Itiyoophiyaa kun hoogganaa Abaa'oo obbo Daawud Ibsaa wajjin walga'ee akka mari'atu kan eegamu ta'us beeksisee jira. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo akkasumas jilli isaan hooggananii imalan har'a ganama. dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa asmaraa ennaa qubatanitti ministeera dhimma alaa eertiraa osmaan saaleef aangawoota biyyattii olaanoodhaan simatamuun isaaniis gabaasamee jira obbo lamma magarsaaf dooktar warqinee gabayyoon jilli hoogganaman kun har'a ganama gara eertiraatti imaluu isaanii ka dursee beeksise itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa dooktar nagarii leencooti jedhu maddeen oduu mootummaa. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Omar har'a taayitaa gallakkisuu isaanii aangawoonni mootummicha naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleetti himanii jiru. Aangawaan olaanaan mootummaa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Omaritti dhiyeenya qaban Kaadaar Abdii Ismaa'eel raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin eeyyee jijjiiramni hoogganaa ta'ee jira. Pireezidaantiin duraanii itti gaafatama isaanii gara Ahmed Abdii Mohaammudiitti dabarsanii jiru. jijjiiramni ta'e martinuu karaa nagaatiin geggeessame pireezidaantiin duraanii dantaa ummataaf hojjetaa turanii ammas dantaa ummatichaaf jecha itti gaafatama isaanii dabarsanii kennanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru pireezidaantiin bulchiisa naannoo somaalee haaraan ahmed abdii mohammud duraan hoogganaa biiroo maallaqa mootummaa naannoo sanaa ta'uun ibsamee jira somaaleetti bobba'ee gama biraatiin immoo. Raayyaan ittisa Itiyoophiyaaf poolisiin federaalaa gara bulchiisa naannoo Somaaleetti bobba'ee akka nageenya kabachiisu ajajamee jira jechuudhaan maddeen oduu mootummaa ibsanii jiru. Waajjirri dhimma koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa ibsa baaseen mootummaan naannoo Somaalee gaaffii dhiyeesseen humni nageegumsaa naannoo sanaa seenee hojii nageegumsaa akka hojjetu ajajamee jira jechuun beeksisee jira. Kanaaf jecha hojii nageenya eegsisuu har'arraa jalqabee bulchiisa naannoo Somaalee keessatti akka geggeessu itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Ahmed Shidee dubbatanii jiran. Kun kanaan utuu jiru mootummaan Jabuutii immoo walitti bu'iinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kaleessa uumamee lammiiwwan isaa balaaf saaxilame balaaleffatee jira. Mootummaan Jabuutii ibsa har'a baaseen mootummaan Itiyoophiyaa nageenya lammiiwwan Jabuutii biyya isaa keessa jiranii akka mirkaneessuus gaafatee jira. Walitti bu'iinsoonni hin baratamne kun hariiroo biyyoota lameenii akka hin hammeessine kan dubbate mootummaan Jabuutii nageenya uummata isaa eegsisuudhaaf waan isaaf danda'ame mara akka godhus hubachiisee jira. lammiiwwan isaa walitti bu'insa Itiyoophiyaa keessa jiran irraa akka of eeggatan akeekkachiisee kanneen gara biyya isaaniitti deebi'uu fedhaniif geejjiba miyyessee akka deebifatu qophii ta'uusaas beeksisee jira. dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti pirezidaantiin zimbaabuwee emerson mnangagwaa filannoo torban darbe biyyattii keessatti geggeessame caalmaa sagalee xiqqoodhaan injifataniyyuu mootummaa gamtaa paartii mormituu wajjin dhaabbachuuf didanii jiru paartiin mormituu biyyattii garuu bayii sagalee filannoo labsame san mormanii dura dhaabbataa jiru waajjira jijjiirama dimookiraasii kan jedhamu paartii mormituurraa nelson camisaa filannoo sana sagalee xiqqoodhaan kan isaan boodattafan oduu namaaf qabnu kanuma.
tammantan caqasaa jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. jijjigaa naannoo sumaalee Itoophiyaa jechuun naannoo sumaalee Itoophiyaa keessatti magaalaa jijjigaa keessatti suuqileen saamamanii manneen amantii gubamanii nama hedduuttidha jira nama hedduutti ammoo miidhamellee tan irratti jiraattotni rakkina guddaa himachaa jiran iskindir fireewotti warrachi jiru bilbilaan dubbise tujubeen nutti.
humni raayyaa ittisaa biyyaa har'a jigjigaa seenuusaa kan dhaga'an jiraattonni mana sagadaa ortodoksii qiddus mikaa'el keessa jiraatan gammachuu isaan mul'isan yaaddoo nageenyaa jiru kan agarsiisu ture shamarreen magaalaa sanaa tokko bilbilaan utuu dubbataa jirtu naannoo sa'a kudhaniitti raayyaan ittisa biyyaa as seenuu kan dhaga'amee jette har'a qofa namoota sadii tura rasaasaan dhahamee du'ee jetti.
አንደኛውም የሚተርፍ አይደለም እያሉ ነው። አንደኛውን ግንባሩ ላይ፣ አንደኛውን ደረቱ ላይ ነው የመቱት የሞቱት ራሱ ማለት ነው። እዛው inni tokko waan irraa hafuyyuun fakkaatu jedhaa jiru tokko adda isaarra tokko immoo laphee isaarra dhahan kanneen du'an jechuu kooti ganda keenya keessaa dhahaman waldaan mikaa'ilis naannoodhuma sana jira kan keenyas mana kutaa lama qabu nu duraa gubate raayyaan ittisa biyyaa amma seenuusaa uummanni ililchaa simataa jira lolli kun sanbata jalqabame amma garuu humni ittisaa galuusaa uummati waldaa mikaa'elii keessa jiru faarfataa waaqaaf galata dhiyeessaa jira jette mana sagadaa qiddus mikaa'elitti raayyaan ittisa biyyaa kun marsuunsaa ka dubbattu jiraattuun magaalaa jigjigaa kun innaa isaan ol seenan rasaasni dhukaa ture eenyu akka dhukaase garuu hin beeknuu jette guyyoota lamaan naannoo somaalee keessatti jeequmsa uumameen waan hin eegamneef hedduudhaaf waa akka tasaa ta'eedha hojii daldalaa irratti namni bobba'an tokko haala bakka sana jiru akkas jechuun ibsan.
ሰላም ሊኖር የነበረውን ሰላም ሰላሙን ኑሮ ያን ሊናጋ የቻለው በምንድን ነው? እስቲ በአሁን ሰላሳ አርባ ዓመት የተቀመጠ nagaan kaleessa ture maaliif jeeqame waggaa soddomaaf afurtama obboloota isaa somaalee waliin nagaan jiraate uummanni kun nagaadhaan uummata jiraataa ture irratti maaliif rakkoon akkasii uumame hawaasi yeroo ammaa qabeenyaan isaa saamameera mana keessa jiraatu hin qabu kanaaf mootummaan furmaata barbaadee bakka duriitti nuuf haa deebisu jenna rakkoo naannoo yoo ta'es rakkinni naannoo haa furamu hawaasichi balaa keessa jira balaa cimaa keessa waldoonni kiristaanaa torbatu gubatee uummanni jigjigaa walii galtee jiraataa akka ture iccitiin kun maaliif akka ta'e hubachuu barbaadaa jedhan jiraattonni jigjigaa sanbata ganama hojii isaanii guyyaa hojjechuudhaaf baanii aleellaan akka tasaan irratti raawwatame qabeenyaan barbadaa'ee jedhu lubbuu hedduun dhabamee hedduunis qe'ee ofii dhiisanii baqataniiru kumaan kan lakkaa'amanis waldaa qiddus mikaa'el keessa daatanii jiru dhimma kana laalchisuudhaan ibsa ka kennan paatriyaarkiin waldatti abuna maatiyaas miidhaa dhaqqabellee ibsaniiru.
በሶማሌ ክልል ሰባት አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል።
naannoo somaalee keessaa waldoonni kiristaanaa torba gubataniiru abboonni amantii ajjeefamaniiru qabeenyaan saamameera har'a guutummaa biyyaa keenyaa walakkeessa biyyaa qabe hanga daangaatti naannolee jiran keessatti nagaa jaalala wal danda'uuf wal dhaggeeffachuun dhaan hojjechuun daran akka jajjabaatu gochuuf qajeelfamni hoogganaa bal'inaan kennamaa wayita jiru kanatti qajeelfama nagaa kennamu kanaaf qiyyaafata kennuu dhabuudhaan jaalalli biyyaaf lammiin kan keessa hin jiraanne hojii gara jabinaa hojjechuun lammiiwwan Itoophiyaarraa hin eegamu jedhan.
Tamaan caqasaa jirtan kun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti taanteen ammoo suudaan dabarre suudaan kibbaatii paartii suudaan kibbaatii fi mootummaan waan irratti wal dhabaa baahan kaan amma irratti walii galanii waliin hojjechuuf illee dubbachaa jiranii dubbachaa baahanii irratti walii galanii tanallee tujubee nuti.
pireezidaanti saalvaa kiiriif ittaanaan isaanii duraanii hoogganaan garee mormituu riyaak maachaar waliigaltee kana mallatteessuu dhaabbata oduu sudaan sunaan gabaasee jira akka waliigaltee sanaatti kiir pirezidaantii ta'anii kan turan yoo ta'u maachaar immoo ittaanaa pirezidaantii jalqabaa jechuun ittaantota pirezidaantota shan keessaa tokko ta'uun biyyatti deebi'u. pirezidaanti kiiriin kan hoogganamu yeroo ca'umsaa dura akka jiru baatilee saddeetti ittaansuudhaan yeroo ca'umsaa waggoota sadii hooggana paartii kiirirraa miseensota digdama kan keessa jiran yoo ta'u garee maachaararraa sagal garee leebiroorraa immoo ja'atu keessatti haammatama kun yaaliiwwan hedduu waliigaltee araaraaf lola dhaabiinsaa erga bara 2013 ka'ee as keessaa saboodanaati waliigalteen nageenyaan ni jalqabaa doolessa bara 2016 innaa juubaa keessatti lolli ka'e maachaar miila isaaniitiin biyyaa baqatan ka'e erga yeroo sanaa qabee afrikaa kibbaa keessa turan gareeleen mirga nama hangi tokko waliigaltee sana simachuudhaan kun sadarkaa jalqabaa qofa jechuun of eeggannoon dubbataniiru waraanatti deebi'amee akka hin seenamne waliigalteen sun aangoon harka namoota yartuu qofaa harka jiraachuu hin qabu jechuudhaan ittaanaa daayirektar garee waashingtan keessa maadheffate kan poolisii at enaf piroojeekt jedhu biraayan adeebaa beeksisaniiru. fedhii hoogganoonni siyaasaa murteessaa ta'uusaaf nagaan sudaan kibbaa akka bu'u gochuun itti gaafatama duraa kan hoogganoota kanaa ta'u gareeleen kun beeksisaniiru hoogganoonni sudaan kibbaa nageenya buusuuf jecha waliigaltee kana innaa mallatteessan hoogganoonni biyyoota gaanfaa afrikaa dilbata kaartuum keessatti wal ga'uudhaan ragaa ta'anii jiran innaa kana pirezidantiin keeniyaa uhuruu keeniyaattaa haasaa dhageessisaniin hoogganoota siyaasa sudaan kibbaa bagga gammaddantiin jedhan.
for concluding the discussion on the critical issues of security and governance.
nageenyaaf bulchiinsa laalchisee dhimmoota barbaachisaa ta'an irratti marii geggeessame xumuruu keessaniif hunda keessan nan galateeffadha dhimmoonni kun lamaan nageenyaaf tasgabbii sudaan kibbaaf baay'ee barbaachisaadha isin cina dhaabbanna sababiinsaas har'a seenaan as kaartuum keessatti cicha qabdan galmaan akka geessan akkasumas uummata sudaan kibbaaf egeree tasgabbii qabu akka mirkaneessitan carraa isiniif kennee jira jedhan waliigalteen kun kan biyya baqaa turan reeyak maachaariin biyyatti deebisee jira. galmeen hoogganoota kanaan mallatteeffame pirezidaantiin waliigaltee hojjetaa waliigalteen hojjeta garuu hojiiwwaniif aangoon jiru akka waliigaltee bara 2015 irra gaametti ta'aa jedha waliigalteen sun pirezidaantiin namoota akka maachaar waliin ni mari'ata murtiin xumuraa garuu kan kiir ta'a jedha kawaajee laasuu dubbi himaa gamtaa waltaatota sudaan kan paartilee sagal of keessaa qabuuti garee isaanii waliigaltee kana mallatteessee jira bulchiinsi gareen waliigaltee kana. galmaan ga'uusaas dubbatanii jiru.
It's not even that long as an independent nation, but we've been through a lot and people, our people suffered.
erga biyya of dandeenye taane yeroo dheeraa miti garuu waa hedduu keessa dabarre ummati keenyas ni dararame sababiinsaas utubaan gamoo baatee ture hedduu dadhabaa ture kana jechuun koo jijjiiramni waaltaalee kan murtii haqaa itti gaafatamummaaf olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u bulchiinsa gaariin jiraate ummati waan isaaf malu argachuun waliigalteen kun hojiirra ooluusaaf murteessaadha jedhan taajabdoonni siyaasaa naannoo kiiriif maachaar nagaan waliin hojjechuu isaanii gaaffii keessa galchan waliigalteen nageenyaa kan bara 2015 kafashal waggaa tokko booda taajabdoota keessaa feelburt nuwaambaa akka jedhanitti nageegumsa cimaan jiraatu malee machaariif hojii hojjechuun cimaadha jedhan.
Amma kan caqasaa jirtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenya jalqabne gara daqiiqaa kudhanii afurii tokkiyaanee waan hafe dabarra. OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii Abiyyatti galan biiroo haaraa banatellee nama kumkurnyi hedduu Finfinneetti itti haammateetiin kalee Finfinnee keessatti banate keessummoota bulchoota mootummaa dabalee itti gaafatamtoota gaafatamaa daayirektara OMN Jaawar Mahammedii fi itti gaafatamtoota gareessaa hedduu dabaleetiin qophiitan irratti nama kumkurnyi hedduutti barkumee keessatti walitti dhufe.
Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork OMN har'a Finfinneetti handhuura Oromiyaa irratti eebbifamaa jiru kun ijaaf gurra ummataa ta'e har'aan qabsoo ummataa faana ta'uudhaan jijjiirama Oromiyaa fi biyya keenyatti dhufe tumsaa tureera. Miidiyaan kun ammas bilisa ta'ee qaama mootummaa fi qaama siyaasaa akkasumas qaama abbaa qabeenyaa kamirraayyuu miidiyaa ummataa ta'e itti fufuuf kaayyoosaa ijaaf gurra ummataa ta'e itti fufuuf kan dhaabbatedha.
Abba Gadaatiif abbootii amantii itti aanee keessummootaa fi hojii fi waan hedduu walta eebbisan.
Machar would like to work with Kir, but the problem is.
kun dogoggoraan dogoggoraan istuudiyoo keessaa dhageessisanii mee garaa amma jennee dabarra.
diinatti walin kennitanii bineensa walin nyaachistanii irraa bulaa mana nagaatti gala.
harka keessan rabbi jala ol qabdanii yaa rabbi nu milkeessitee fiixaan baasi wal jaalachiiftee fiixaan baasi wal jaalannee dhugaa nuu godhi wal ammannee dhugaa nuu godhi walin makamnee dhugaa nuu godhi
maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokkicha kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu hamaa nurraa haa qabu tolaa nutti haa qabu biyya keenya biyya jaalalaa biyya ga- gammachuu biyya nagaa nuuf haa godhu beekaa keenya nuuf haa bulchu wallaalaa keenya karaatti haa deebisu waaqayyo nu hedduutti haa argamu
Qamaritti irra fuudhee Oromiyaaf biyyi walitti faarse.
Anaa dhufu Jowaar keenya. Anaa dhufu Jowaar keenya. Eessona gabbannaan seen Oromiyaa. Dhiigaa lafeetiyyaa biyyaa kaatiyyaa. Ilmi abbaa maleen dhalatoo.
Daayirektara itti gaafatamaa boordii daayirektarii itti gaafatamaa OMN boordii jechuun obbo kitaaba magarsaatti irra fuudheetiin gada ganna afurtamaatiin duubatti biyyatti deebi'ee jedhee erga dabarfate.
Ani namni kun isin argitanu waggaa afurtamii lama dura biyya kootii ba'ee har'an deebi'ee Oromiyaatti deebi'ee gale. Jijjiirranii biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee kan nama boonsu ani ah, barreessadha akkuman isiniin jedhee pirezidaantiin jaarmaa kanaa Dr. Ahmed Galchuu jedha inni asitti argamuu hin dandeenye haa ta'u malee baay'een isinitti boona ah, daa'iman kunuunsi waliin kunuunsinee guddifnee asiin geenye kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafannaa jedheera. Nuti amma humna keenya asiif achi fiigne tajaajille asiin geenyerraa har'arraa calqabee jaarmaa kana akka nurraa fudhattani kabajaadhaan isin gaafadha.
Ittaan immoo galaanaattu aadaa badde galtee jedhe.
Adam badde galte. Oromte oromte abo Adam badde galte. Oromte oromte jariifate asi irraa waa deebite. Oromte oromte jariifate wallagga irraa waa tuifte. Oromte oromte jariifate hararga irraa waa deebite. Oromte oromte jariifate irra lalaan biyyi tolte. Oromte oromte jariifate oromte oromonte mate.
ክቡር አቶ ለማ መገርሳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር፣ ክቡር አቶ ታከለ ኡማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ፣ ክቡር የምንወድህ ጀዋር መሐመድ የኦኤምኤን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ቄሮዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ከሁሉ አስቀድሜ ወንድሜ አቶ ጀዋር መሐመድና የኦሮሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ሰራተኞች በሙሉ እንኳን ከነ ሚዲያችሁ ለሀገራችሁ ምድር አበቃችሁ ላለሁ በገገመኔ በገገመደን በገነጋን ጠፍተን
Namni amma dhageettan kun obbo Nigusuu Xilaahuniiti itti gaafatama biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraati wanni guddoon inni jedhe jijjiirama maantan dhufeef kanaaf baga gammaddanii daayirektarii illee ta'e saniin cuftin iyyuu miidiyaan kun miidiyaa uummata cufaa hojjetu baga gammaddanii jedheetiin mootummaa isaatiif ufillee bakka bu'eetiin uummata dhufeen dubbate ittaaneetiin ammoo kuno obbo Lammaa.
Pirezidaanti Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'aa ፕሬዝዳንት ለማ ገመነ ኑሪያ
ኡልፋዳ ፈያታ ilmaan oromoo keessummoon xinnaa guddaan ayyaana seena qabeessa kana irratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga waliin gammanne isiniin jechuun barbaada ilmaan oromoo qabsoo saba keessaniif jech biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun barbaada. Akkasumas Jawaar Jawaar daayireektara OMN qofa otoo hin ta'in ilma Oromoo qabsaa Oromoo isin fuulduratti ganaa baay'ee daballa jawaar mahammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuun barbaada akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti.
Ittaanetiin pirezidaanti Lammaan isaniin raayyaa qabsoo Oromoo jedhamee itti dabre.
Raayyaa qabsoo Oromoo kan taatan qeerroon Oromoo qabsaa'onni Oromoo guutuun qabsoo saba keessaniif taasistanii barii har'aa kana arguu keenyaaf warri gumaachitan hundaa galata qabdu waan ta'eef ammas irra deebi'ee baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hojii guddaa hojjetaa turee jira. Har'a immoo injifannoo sabni keenya argate ifa sabni keenya argate irruma caalaa ifni har'a argame kun akkan dukkanoof akkan dhaamne gochuudhaaf saba keenya gara bilisummaa olaanaatti gara badhaadhinaatti geessuudhaaf miidiyaalee oromiyaaf miidiyaalee kaan waliin nutti ida'amee har'a irraa eegalee qabsoo biyya keessaa nu waliin eegaluudhaaf nutti makamee jira waan ta'eef
Akkana jecha obboleemmaan ittaaneetiin waan karoor ittaan kan mootummaan hojjechuu qabu waan ittaan tokko ta'aniitiin hojjechuu akka malanii dhaamee waan hedduu jedhe waan irraa hafee feesbuukii keenya irra kenna ittaaneetiin immoo jawaareetti dubbate.
Akka inni na waaqanne immoo abbaan gadaa dhufee narraa fuudhee akka kan nuti hin gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hootu. Qeerroo. Qeerroo. Falmanneemi. Akkamiin falman? Tarsiimoon masa gamne. Tarsiimoon masa gamne. Tokkummaan qabsoomne. Kanaaf injifanne. Har'a dhaamsa tokkoon isinii dabarsuu barbaada. qabsoon oromoo waggaa shantamaaf qabsoo diddaa turte injifannoodhaan goolabamtee jirti. Gaaffiin oromoo deebii jechuu miti. Har'a oromoon masaraa diinni ittiin shiranutti taa'aa turee fi waraana ittiin bobbaasee dhiiga keenya ittiin lolaasaa ture to'atee jira.
injifannoo arganne kanaa fi taayitaa harkatti galfanne kana hidda qabsiisuun qabsoo boqonnaa qabsoo itti aanu ta'a. Boqonnaan qabsoo itti aanu kun akkuma pireezidenti Lammaan jedhanitti boqonnaa injifannoo kan itti gallafa qabsiifnu ka Oromiyaa madda nagaa goonu ka Oromiyaa misoomsinuu fi guddifnu ka Oromiyaa madda dimookiraasii durii sanitti deebi'u ta'uu qaba. Qeerroo xiyya waliin gorfadha. Tarsiimammas akkam hoggaan jedhu yeroon isiniin barreessu laaftuttii miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu yoo ka barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diina garsiifne bar cufne magaalaa wansineemi. warra qaawween dhufu jilbiinfachiifneemi warra likkii nu galchuu dhufu bakka deebifneemi oromiyaa harkatti eeffanneemi amma oromiyaa eegganna amma oromiyaa eegganna amma hoggana dhageeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenya guddifanna akkasii miiree kanaafuu yaa qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha akkuma haleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan zayitunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuuftanii garsiiftan sanitti har'a diinni maal jabeeytu har'a har'a diinni maal jabeeytu hogganni oromoo biyya bulchuu hin danda'u wal bulchuu hin danda'u jaa dhugaadha dhugaadha akkamiin itti garsiifnu hojiidhaan itti garsiifnu yaa uummata oromoo waggaa shantamaa olii biroo ofirraa buqqisuuf qabsooftee jirta waggoota kana keessatti ilmaan kee qaqqaalii wareeyitee jirta hidhatti shamtee jirta tuffatamtee dhiitamtee jirta har'a irra aantee dirqama biyyaa fudhattee jirta injifannoo kana eeysisuun hoggana kee kunuunsuun biyya kee nagaa isaa tiiksuun gara dimookiraasiitti akka ceenu hunda keenya irratti dhiibbaa gochuun amma dirqama keeti. dhaabbilee siyaasaa Oromoo battala kanatti argamanii fi hin argamne hundaaf dhaamsa gabaabaan dabarsuu barbaada. Hedduun keessan hangafoota keenya warra kalee dukkanatti ija babaasee baatirii qeerroodhaaf ta'edha. Isin waboo kaleessaati. Isin bu'uureessitoota maccaatuu lamaa afran qalloo qabsaa'ota baalee fi bu'uureessitootaaf qabsaa'ota abaawoodhaati. isin abbootii keenya ifaa keenya ammallee iftanii akka itti nuufuuftan barbaanna dhaabbileen siyaasaa keenya qabsoo qeerroon ittiin wareegamee bilchina guddaadhaan asiin ga'e kana gara fiixatti geessu irratti dirqama guddaadha qabdan qeerroon kubbaa harka diinaatii fuudhee isin kennee jira kubbaa tana kunuunsitanii
akkan akkan taatee dhumate qophiin tun itaaneetiin ammoo Hacaaluu Hundeessaatti irra fuudhe Hacaaluun waan hedduu faarse jirra jedhe afrikaa jirtanii addunyaa jirtanii Itoophiyaa jirtanii jedhee waan hedduu faarse qophiin sun gabaabina kana fakkaate waan afeera marsaa intarneetii keenna irrisanii keenna tagam kanaan jenne tanaaf tanuma. ayyaalaam nagaa keessanuu bula ansoora ala keeti qophii boriitiin walitti dachaana kaa sirba caaluutiin duubatti ammoo sagantaa afaan amaaraatti ittaana.
Garaanu bal'isee yaanuyi yaanuyi yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf. waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi.
The Voice of America.